hit number one. Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. ijwi ry'amerika igiye kubagezaho ibiganiro byayo byo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu mugoroba ku munsi wa gatatu itariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hano muri studio cumi na karindwi muri kumwe nanjye edi rwema nkaba mbahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba kuri uyu mugoroba ibiganiro byacu byiribanda ku bibera mu gihugu cy'u Burundi muri icyo gihugu haravugwa kudeta uwahoze ayobora urwego rukuru rw'iperereza generali godefroy niyombare yatangaje ko petero nkurunziza atakira umukuru w'igihugu ibyo byabaye mu masaha saba yo kuri uyu wa gatatu mu gihe umukuru w'igihugu petero nkurunziza yari Dar es Salaam mu gihugu cya tanzania mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka generale niyombare yirukanwe ku mwanya w'ubuyobozi bw'urwego rw'ubutasi mu gisirikare cy'u Burundi nyuma y'uko agaragaje ko adashyigikiye manda ya gatatu ya nkuru nziza kuri uyu wa gatatu niwe watangaje iyirukanwa rya petero nkuru nziza twumva uko yabivuze twihweje ingene intwaro ya perezida petero nkuru nziza yaranzwe n'ubusahuzi ndenzarugero ku itunga ry'igihugu iseseka ry'amaraso ya bene burundi eka n'abanyamahanga no guhonyanga agateka kazina muntu turabye kandi itituka ridasanzwe ry'akaranga k'u Burundi n'imigenderanire n'ibindi bihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu twihweje ingene abanyagihugu bagiye basugerezwa n'ubukene budasanzwe muri iyi myaka cumi iheze ntitwokwibagira itituka riteye ubwoba ry'imigenderanire hagati y'abanyagihugu n'inzego z'umutekano vyibonekeje cyane cyane muri izi mpushya zibiri zirangiye bishobora no kubangamira umubano mwiza w'abagize izo nzego mu ntumbero yo kubungabunga ubumwe n'ubwigenge bw'abarundi ukwishyira no kwizana kw'igihugu mu ntumbero kandi yo kugarukira byihutirwa umutekano no mu gusubiza mu nzira nziza ingendo y'igihugu n'amatora ahurikiyemo bose atawandya wangura kubera izo mvo twishimikije ubwigenge bw'uburundi abarundi bo bene igihugu dufashe ingingo zikurikira kugira tugarukire igihugu cyacu abarundi bene gihugu bashinze ingingo yo gufata mu minwe kazoza k'igihugu cyabo cyane cyane muri iki kiringo kirangwa n'intwaro idashingiye ku ibwirizwa shingiro abarundi turahakanye twivuye inyuma kandi ubutacisubira ko ikiringo cya gatatu cya perezida Pierre Nkurunziza giteye kubiri n'ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha perezida petero nkurunziza arabogojwe mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi aho i bujumbura bakimara kumva iby'iyo nkuru y'uko generali niyombare ahiritse nkuru nziza abaturage mu mujyi wa bujumbura ibyishimo byari byose nk'uko tubikesha umunyamakuru wacu tabita mukamusoni
arasubije iteka uburundi arasubije iteka igihugu camwibarutse arerekanye koko ko ari intwara imbere yaho kuva mu gitondo abanyagihugu bari biriwe bagira imyerekano mu gisagara ca bujumbura aho batana mu mitwe n'igipolisi kwibarabara riva mu gisagara ca bujumbura rija ku musaga mu ihuriro ry'iryo barabara niba n'indi barabara riduga muri karite ya gasekebuye abapolisi batujijwe aho abanyagihugu bafashe inkoho zitanu baca bazihereza abasirikare inzu iri kuri iryo barabara yari isanzwe ibamwo abapolisi yabomowe ibintu vyabo abapolisi biraturirwa nk'ibikoresho vyose bari basanzwe bakoresha byaturiwe muri iryo barabara abapolisi imbere bahavuye bahunga baragenda bahungira aho bita muri kamuha intambara ntiyari yoroshe nguko amasasu nyayo yaraswa n'amagrenade agategwa ariko abanyagihugu bavuga ko ivyo vyose ataco bibabwiye
amasasu ariko aravuga mutazi iyo ariko aravuga turiko turayasamisha twafashe nk'ingoma ubu ni nk'ibikopo bariko barakubita tutabaroberi Uru ni urugamba
twafashe inkoho zitanu twazihaye abasirikare twaberetse ko ntidukeneye kwica dukeneye amahoro ubu muri iki gihe generale godefroid niyombare yamenyesheje ko yafashe igihugu ariko iradiyo na televiziyo vy'igihugu ntibirafatwa gushika ubu iyo radiyo na televiziyo vy'igihugu bizingurijwe n'abasirikare benshi ntawuzi abo basirikare uruhande begamiyeko iryo tangazo rikiriko riravuga imodoka zibiri z'igisirikare ziri mu bwoko bwa blende zaciye zija mu kabondo ahasanzwe hakorera iyo radiyo amakuru dukura mu gisirikare yavuga ko boba bagiye gutana mu mitwe n'abandi bacungera iyo radiyo kugira ngo iradiyo bayifate ariko gushika kuri uno munota ico gikorwa ntikirashoboka ikibonekeje ariko ni uko abasirikare bamaze gukora ibikorwa vyerekana ko bafashe igihugu kuko nka radio rpa yari imaze indwi zirenga zibiri yugaye yaciye yugurugwa abo basirikare nibo nyene ngo bagiye kwikurira abamenyeshamakuru ba rpa mu mihani wabo gushika ubu iradiyo na televiziyo vy'igihugu bikikujwe n'abasirikare benshi mu biro vy'umukuru w'igihugu bo bavuga ko ikombogwa ry'umukuru w'igihugu ritashoboye kuba ni inkuru tubandanya tubatohoreza i bujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika arakoze tabita mukamusoni tugumaho i bujumbura mu tundi duce tw'uwo mujyi naho ibyishimo byari byinshi twumva amajwi twakusanyirijwe n'umunyamakuru wacu desire hatungimana
ku mutima harera n'inyange ntigwako isinzi ko rwose iyi sinzi twagwaniye tumaze iminsi tuyigwanira imana iraduhaye turayitsinda
turaryohewe rwose kubera amahoro aragarutse turaryohewe twari twarushe turaryohewe cyane turaryohewe cyane cyane cyane turaryohewe twariwe gutwarwa n'ibisiga turayirushe turanezerewe cyane rwose ati byagire neza ubu nahora ntajya agacungwe ubu natanguye kujya agacungwe aho ngiye ngenda bampa dukaranga bampa kayobe kubera igi- kubera avuye ku gihugu ahubwo buguru rero ni ukuri genda nenezerewe kubera twari tugeze habi Ba- ahubwo bari baratevye nibabandanye bashinzwe bashingiye imi- imi- amakomite igihugu cose kugira ngo ntihagire akaza kuba- kubaciramwo amahoro abandanye atera imbere mu gihugu hama natwe tubandanye tubashigikira twe abanyagihugu je numva umunezero mwinshi utagira uko ungana nazindutse muri manifestation nakubiswe kirimogene ziranyica mugabo ndabona ko ntaruhiye ubusa icyo nzi cyo mfise umunezero mwinshi cyane
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hagati aho ku rubuga rwa facebook ibiro bya perezidansi bikomeje kuvuga ko iyo kudeta yaburijwemo iryo tangazo rikomeza rivuga ko ibyabaye ari imigumuko ya bamwe mu basirikare b'igihugu ko kandi bazahanwa bikomeye ibi kandi byashimangiwe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu edouard nduwimana ndetse avuga ko perezida peter nkurunziza yamaze gutaha mu gihugu Eh, eh, natwe twavyutse twari dusanzwe turi eh, mu gihugu hagati aho twari mu bikorwa eh, bisanzwe eh, vya minsi yose twavyutse rero ku maradiyo aho uyu eh, mugenerale yavuga yuko oh, oh, yafashe ubutegetsi twagira tubane twifatikanye n'abarundi benshi isinzi guhera ku batowe ku mitumba abatowe mu makomine n'abatowe mu nama nshingamateka n'abatowe ku nzego zose z'igihugu kugira ngo dutere ivyatsi ingendo mwene iyo oh, iza gusubiza igihugu mu kaga no gusubiza inyuma demokarasi mu gihugu ikigira akamaro cyacu twa- twashaka kuvuga yuko twibaza ko atari byo kuko o, o, amakuru adushikira umenga eh, ivyo ni ivyifuzo bari bagize ariko ntabyo biba byabaye Eh, nibaza yuko ingabo z'igihugu abajejwe umutekano bariko bagerageza gusubiza ibintu mu buryo tukaba tubashimira ndetse ukungene bafatanye mu nda muri ico gikorwa dusaba yuko n'abarundi bose boheza bagafatana mu nda muhe mwene ibi yirinde kugwa mu mutego w'umwansi birinde kugwa mu mutego w'abantu bashaka gusubiza igihugu mu kaga kuko baramaze iminsi babivuga dusabe rero yuko abarundi bose bafatana mu nda mu butandukane bwabo bw'imigambwe bw'amoko bw'amadini n'ibindi maze bitegurire cyane cyane eh, eh, amatora twimirije kandi twifuza yuko aza gutsimbata demokarasi no kwiyamiriza amakudeta kuko twaramaze kuyasezerera Mu- muravuze ko abajeje umutekano bariko baragerageza kugarukana ibintu mu buryo mushaka kuvuga iki abasirikare bariko baratana mu mutwe n'abandi basirikare boba bashatse kugira kudeta nibaza yuko atabyo gutana mu mitwe eh, eh, birimwo barafise ubuhinga buhagije bakoresha iyo habaye akagwi imwe nako gashatse eh, guta igihugu mu kaga barabisubiza mu buryo batenze gutana mu mitwe kuko eh, nibaza yuko ah, abasirikare benshi n'abapolisi benshi eh, barakunda igihugu kandi barayoboka inzego z'igihugu nk'uko babirahiye imbere y'amategeko ntibokwemera rero ko hari abantu ba kenya kubera ibyo twari tumaze imisi dukurikirana kandi ibindi bari bazi boza gusubiza inyuma demokarasi no gutegeka mu kaga bariko babisubiza mu buryo rero nta ngorane nta maraso yenda guseseka barakoresha ubuhinga bwose bashoboye kugira ngo ibintu bije mu buryo eh, kandi turizera yuko bija gushoboka twebwe cyane cyane dusaba abarundi mu kurindira yuko ibintu bisubira ku- mu buryo yuko ako kagwi eh, gaheza kagasubiza inkota mu bwubatsi dusaba abarundi cyane cyane gufatana mu nda kugira ngo babandanye eh, bitegura ibikorwa bari basanzwe barimwo bafatanye mu nda ubu murashaka kutubwira general niyombare yoba ari hehe hari ikintu ariko aratangaza muri ano masaha nta kintu twumva ariko aratangaza Eh, twibaza rero yuko ari kumwe n'abajya bari basanzwe bari mu myiyerekano amakuru adushikira atubwira yuko ubu bari kumwe n'abajya bari basanzwe bari mu myiyerekano oh, ariko nta kintu ariko aratangaza ari kumwe nabo oh, nibaza yuko inzego z'umutekano nk'uko nabibabwiye bariko barakora igikorwa cabo amakuru adushikira kandi aravuga ko hariho abasirikare bari bakikuje iradiyo na televiziyo byo Burundi abo basirikare n'abahe n'abasirikare ba general niyombare canke n'abasirikare ba ya perezida Pierre Nkurunziza abasirikare bacungereye eh, iradiyo y'igihugu n'abasirikare eh, b'igihugu n'abasirikare bayoboka oh, amategeko n'ubutegetsi Eh, nibaza rero yuko naco gituma ngira ngo uwagiye gushikiriza n'iryo jambo oh, bwabaye ubwa mbere mu gihugu cacu cumwe twumva yuko umuntu afata igihugu aciye kw'iradiyo eh, isanzwe atari iradiyo y'igihugu ni ukuvuga rero yuko yagerageje kuja ku iradiyo y'igihugu baramubwira bati ngaha ntibikunda arico gituma rero nibaza yuko oh, abacunze iyo radiyo ari eh, abasirikare b'igihugu bayoboka amategeko oh, oh, n'ubutegetsi bw'igihugu n'uyu munsi ku munsi wa gatatu perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yari muri Tanzania aho yari yatumiwe mu nama n'abategetsi bo mu ntara mbega yowamaze kuganuka yatahutse mu Burundi canke murafite amakuru yahari muri iki gihe umukuru w'igihugu ari mu gihugu yatahutse nubwo minisitiri Edouard Nduwimana avuga ko perezida Nkurunziza ari mu gihugu kugeza ubu nta makuru yizewe twari twamenya yemeza ko umukuru w'igihugu ari mu gihugu Haga- twavuganye kandi na bwana agatorwasa uyoboye ishyaka fnl ritavuga rumwe na leta mu kiganiro na frederic nkundikije bwana rwasa yavuze ko nawe ashyigikiye ihirikwa rya pierre nkurunziza ibyo byose kudeta yabaye kuko ntiturumva umuntu yitwa ko ari uvugira leta yoba yabeshuje kiretse ibyo twumva ngo baba bavugiye kuri ya radiyo ya sente defudede yitwa rema efemu iyo nayo isanzwe yivugira ibyo yishakiye n'ibisanzwe iyo kudeta yabaye hanyuma gusa icyo abantu baturindiriye ni ukumenya ibigiye gukurikira turibaza neza yuko bibaye mu nzira kugira ngo ibintu bitorerwe umuti general godefroy uh, niyombare ashobora kuba yagize kudeta yashikirije ijambo ariko yacishije mu radiyo uh, yigenga ni kuki atashikirije iryo jambo muri radiyo y'uburundi ninde afite radiyo y'uburundi muri iki gihe na televiziyo bure mu gihe byaba yoba ata- atashoboye kuba yari bwashobore kuja kuri radiyo y'u Burundi kuko amatwi adusumira abategetsi bamwe bamwe babonye ibintu bitanguye gukomera abanyagihugu bamaze gushika mu gisagara ca bujumbura nubwo abapolisi bari ba- barashe n'amasasu bagatera n'amagrenade bamaze kubona ko abanyagihugu bashize mu gisagara abategetsi batari bake ngo bari baciye baj- baja kwinyegeza muri radiyo y'u Burundi rero bishi- bishoboka yuko rero abo baba bagiye kugi- kw'iradiyo hoba habaye kuvugana n'abari basanzwe bahari ko batinya yuko bohava bakoresha kumbura inguvu ugasanga abo banyagihugu bahungiyeyo b'abatware bo muri sente defudede ugasanga bagiriye ingorane amakuru twumvise ubu ku mugoroba ni uko ubu abari basanzwe bacungereye iyo iradiyo y'igihugu baba babahinduye kuba hashyizweho abandi bashasha iradiyo y'uburundi iriko iravuga muri iki gihe rero iriko iravuga ikavuga icunzwe n'abasirikare bashigikiye umusirikare yagize kudeta godefroy niyombare niko byumvikana iradiyo iriko iravuga muri iki gihe Bo, iravuga kiretse ko kubera kumbure amatelefone nguma ndonka bita- ntaronka akanya ko gukurikirana ibiriko biravugwa ku maradiyo ariko nuko mu kanya kaheze numvise bavuga itangazo yuko yuko n'ikibuga cy'indege cyugaye ko n'imbibe za- zugaye ibyo urumva mu ntango ntavyo bari bavuze bibonekere yuko ibyo ibyo bakoze byo gusubizwaho ubundi butegetsi bushasha nibaza yuko rero kumbure bafite ukuntu babiteguye bagenda intambuko ku yindi ivyo vyacishijwe muri radiyo iyihe yavugiwe mu maradiyo nka za erupeya za bunesha n'izindi mwebwe murashigikiye kudeta si ukuvuga ngo ni ukuyishyigikira ibintu ukuntu byagiye biraba mu by'ukuri umukuru w'igihugu petero nkuru nziza ibintu byarabaye ukamenga wese ihari abantu bakaburoga bagasubira wewe akaguma ashyigikira ibidashyigikirika rero navuga nti yaba mbere twari twari tukiri muri bya bihe by'amakudeta aba yatembagajwe kera cyane kuko abanyagihugu bishwe ni benshi dokimanta zikanigagura abantu bwa bwicanyi ndengerabutunga n'ibyo byose bikaba kamizwe n'ingoma ugasanga abantu batembeje igihugu nibagumaha aduza aduza mu- mu- mu- mu byubahiro no mu no mu mapete zihinduye imirisho hirya no hino mu makaratiye abantu bavugije impundu mu gisagara cyose hirya no hino mu gihugu mu misozi ihanamiye bujumbura kwaruko karakamwemwe kadasanzwe ni ukuvuga yuko mu by'ukuri nwa- naho atari inzira ibereye ariko urumva demokarasi nayo yitwa ko ari demokarasi mugabo itahari ku buryo ibyo bintu byabaye bya- byashimishije abatari bake ukuntu mubivuga ko abanyagihugu bose baba abo mu gihugu hagati baba mu gisagara ba- bi- vyakira umunezero mwinshi ivyo ntivyari bikwiye ko ivyo bintu babigaragaza mu matora mbere demokarasi igatsimbatara mu Burundi aho musubira muri vya biganiro bidahera erega ayo matora ni uko nyamukuru w'igihugu atabya- atabyashaka ukuntu yabikora urumva aya ma- amatora yoshoboka gute mu gihe ibwirizwa shingiro ryahonyanzwe ko ariryo bwirizwa rikuru mu gihugu hanyuma ayo matora yoshoboka gute mu gihe bigaragara yuko imbonerakure zifite ibigwanisho ataragasesheje rumuri kandi uwo wese atavuga rumwe n'inkurunziza wose zitamushigikira uwo muntu ugasanga ahigwa buhongo wumva amatora abantu badatekanye wumva amatora yo ameze gutya Bituma n'ubundi twe tuvuga tuti abo baje nyabona nibatunyarukirize kugira ngo inzego zabwirizwa kuba kubaho zibeho uyu munsi ni ni itariki cumi na zitatu nibagerageze ku buryo tuzoshika mu kwezi k'umunani dufite inzego zatowe n'abanyagihugu aho bazaba bakoze neza nayo ubundi ho niba naho bashatse kugira ngo bakoreho inkuru nziza kugira ngo bamusubirire bikore nabo ibyo bishakiye abanyagihugu ndibaza ko atazibyo bazokwemera agatongo rwasa umukuru urundi ruhande rw'umugambwe FNL murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye murakoze namwe
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kandi i burundi kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu kuri radiyo inshuti ya bose kuri uyu mugoroba ibiganiro byacu birakomereza ku bibera mu burundi mu nama yateranye i dar es salaam muri tanzania perezida jakaya kikwete uyoboye umuryango wa afurika y'uburasirazuba yatangaje ko yamaganye kudeta yabereye mu burundi asaba anahamagarira ibihugu byose gufasha uburundi kugarukana ituze mu gihugu
The summit condemns in the strongest terms possible the coup in Burundi and the summit is of the view that it does not solve the problems of Burundi.
kikwete avuga ngo inama y'abakuru b'ibihugu yamaganye iyo kudeta kandi avuga ko kudeta zidakemura ibibazo i new york hano muri leta zunze ubumwe za amerika umunyamabanga mukuru wa loni nawe yahamagariye abarundi kugira ituze n'amahoro hano i washington dc ibiro bya perezida barack obama nabyo byasohoye itangazo bivuga ko bigifata nkuru nziza nk'umukuru w'igihugu w'u burundi nabo bahamagarira uburundi kugira ituze hano kuri telefoni kandi tuvuye i bujumbura turi kumwe n'abanyamakuru bacu tabita mukamusoni na desire hatungimana muranyumva
genda kumva ndakumva edidi Ego ubungubu aho ngaho i Bujumbura ni saa moya n'iminota hafi mirongo itanu zo ku mugoroba tabita mukamusoni byifashe gute mu gisagara cya bujumbura
egi mu gisagara cya bujumbura haratekanye mugabo icyo ni ukumenyesha nuko nk'uko desire karere yabivuze iradiyo rema yavuye iturirwa imodoka za radiyo zaturiwe ariko abamenyesha amakuru amakuru twaronse abamenyesha amakuru ntacyo babagize mugabo iradiyo gushika kuri uyu mwanya niko irasamirana umwotsi rero sindamenya neza niba iradiyo yahiye yose ariko imiduga ya radiyo rema yoyo yahiye yose abapolisi barakurwamo harajayo abasirikare nibo babakuyeyo abanyagihugu baraturira ibyo bintu byose ushobora kutwibutsa iyo radiyo ni radiyo ki ubundi ni bande ba nyirayo
radiyo rema ni radiyo bivuga ko ari radiyo y'umugambwe sendedevide uri ku butegetsi ni radiyo isanzwe ivuga ibiganiro wumva ko ari ibiganiro biba ari iby'umugambwe mbere nk'igihe umugambi uri ku butegetsi wari ko uragira imyamamazo igihe hose batora nkuru nziza iyo radiyo irabikora amasaha yose ibishikiriza n'imyamamazo y'umugambwe iri biriko irabivuga abantu bakavuga ko ari radiyo y'umugambwe abanyagihugu rero ngo bayituriye kubera yuko ibintu yashikirije inyuma y'aho generale majoro niyombare godefa niyombare amenyeshereje yuko igihugu yagifashe abanyagihugu ntibyabanezereye ni radiyo rero isanzwe imeze nk'uko ari umukeba wa radiyo eripeya akenshi amakuru usanga iri kuravuga usanga ari amakuru atandukanye n'ayo eripeya yashikirije mbere mu gihugu nk'umuntu aba yumviriza amakuru uca usanga umunyagihugu ataheza ngo amenye icyo atora n'icyo areka desire hatunga imana mu makuru yacu yashize mbere gatoya mwari mwatubwiye ko niyo mbare yatangaje ko imipaka n'imbibi zose z'igihugu cy'u Burundi zifunzwe ndetse hakaba harimo n'ikibuga cy'indege cy'ibujumbura muri aka kanya bivugwa ko perezida nkuru nziza bivugwa n'abantu bamushyigikiye bivuga ko ari mu nzira yerekeza mu gihugu cy'u Burundi hari andi makuru mashyashya mwari mwabona
amakuru mashasha twabonye nuko nkuko nabivuze ikibuga cy'indege kirugaye ikibuga cy'indege n'amatara yose arazimije hari ababitumenyesheje basanzwe bakorera hafi yacu nta matara yaka harazimije nta kintu na kimwe kiriko kirarengana kandi tuba twanavuganye n'abakozi baho baratubwira yuko ata indege n'imwe iri ku rutonde ko yohava yuruka cyangwa yohava iguruka niko biri rero aho kandi ikindi twashoboye kumenya ni uko umukuru w'igihugu ku kwera icyo kibuga cy'indege cyugaye aho rero muri kano kanya twamaze kumenya yuko yamaze gushika i kampala mu gihugu cya uganda ari ngira barindiriye yuko ibintu bihava bidadanuka ariko icyo kibuga cy'indege gicungerewe kuko n'abasirikare bayoboka godefua niyo mbare nicyo gituma rero bimugora ingene yohava ahashika kuko harugaye nta kintu na kimwe kihari amatara azimije nta kintu na kimwe cyose kihakorerwa kuri icyo kibuga cy'indege ikindi nanone twigeze kugarukaho ni ikijyanye na radiyo na televiziyo by'igihugu aho abashyigikiye niyo mbare bageragezaga kubona ukuntu binjira muri iyo radiyo ariko hakaba n'abandi bashyigikiye perezida Petero Nkurunziza batabemerera kujya kuri radiyo kugira ngo abe yashyikiriza ijambo ubu ngubu bihagaze gute
ingene zifashe radiyo y'igihugu icungerewe n'abasirikare basanzwe bari mu basirikare bacungera umukuru w'igihugu nibo bacungereye ngaho kuri radiyo televiziyo nasiyonale nibo bacungereye baraba yuko atawohinjira ariko rero amatwi adusumira twashoboye kuronka amakuru y'uko abasirikare nabo nyene naho basanzwe bari mu basirikare bacengera umukuru w'igihugu hari ibintu byinshi badahuriza ko akaba naco gituma abantu benshi bafise ubwoba yuko igihe baramuka bacanyemwo haba hononekara byinshi kuko byamaze kugaragara yuko hariho abasirikare bavuga bati niyingire ashikiriza ijambo barundi abandi bakavuga ati ntarenga ngaha murumva nicyo conyene abarundi bose bakirindiriye bavuga bati igihe bavugira kuri radiyo y'igihugu byose byaba birangiye kubera muri kino gihe nibyo abarundi bamenyereye nibyo abarundi bamenyereye bose kuba n'umushikiranganyi yo hagati mu gihugu mwumvise ko yashikirije ariko rero ijambo baryumvise kubera iyo maradiyo yigenga
desire hatunga desire hatunga imana na tabita mukamusoni amasaha ntabwo twemera ko dukomeza ariko ndabashimiye cyane uburyo mwakomeje gukurikirana iki kibazo kuri telefoni kandi turi kumwe n'umunyamakuru Jean Bosco Ndarurinze mu ntara ya Kirundo nawe aratubwira uko byifashe hanze y'umujyi mu- mukuru wa Bujumbura
Ego ni ukuvuga iyo nkuru yatse mu ntara ya Kirundo nk'igihe cy'isa indwi bamwe babironka ku matelefone abandi muri bwa buryo bwa SMS kubera ko mu Kirundo haciye igihe kitari gito kuva imyigaragambyo itanguye atamaradiyo ahavugwa havuga iradiyo y'igihugu gusa mu nyuma abanyagihugu batororokanye umwe umwe baza hagati mu gisagara kugira ngo umwe yumve inkuru yoronka uwundi iyo yoronka benshi rero gushika igihe cy'isaha umunani bari bazi yuko igihugu cyamaze gufatwa n'umusirikare general godefroid niyombare muri ako kanya rero eh, harahava haraba umuteka abajijwe umutekano harashika abapolisi harashika abasirikare abasirikare na cyane cyane ico nomumenyesha nuko bakiriwe bakomerwa amashi eh, n'abanyagihugu mu nyuma rero ha- havuye haraboneka umugwi munini w'abanyagihugu bagizwe n'abagabo abagore n'abana aho mbere hariho bamwe bace batangura ibintu vyo gu ha induru na cyane cyane abo ari umugambwe uri ku butegetsi bari bazindukiye mu- mu myiyamamazo bariko ba- barataha ariko bamwe mu bajejwe igipolisi barababwira bati nyabona ibyo bintu ni mu bireke buramatari nyuma se yuko polisi nk'uko bivuze yaje ikabwira abo baturage ko ibyo bakora babyihorera hakurikiyeho iki ntacyakurikiye ariko abanyagihugu hagumye haba umugwi muniniya cyane byameze nk'ibitera amakenga aho buramatari w'intara ya kirundo yavuye arashyika aramera n'ubuganira n'abanyagihugu na cyane cyane barangura imirimo mito mito bamubaza ibibazo nawe abishura aho yababwiye yuko ibyavuzwe byavuzwe n'amaradiyo y'ibyaduka kumviriza radiyo y'igihugu ibyo iza gutangaza bagaheza akaba ari byo baza kwemera jean bosco ndarurinze aho mu ntara ya kirundo niho havuye navuga abarundi benshi bahungiye mu rwanda bavuga ko bahunze ikibazo cy'umutekano kubera ko ishyaka cndd fdd ryari ryatanze perezida pierre nkurunziza kuribera umukandida w'amatora ateganijwe mu kwezi kwa gatandatu mu baturage hari icyo babonye cyahindutse mu bantu mwavuganaga ego etienne karekezi abanyagihugu bamwe bari bamaze gutangura no kugira ibintu by'iminsi mikuru kubera bamaze kumva iyo nkuru bavuga ko ari umunezero kuri bo bamwe bavuga bati ahubwo n'abahungutse nibagaruke icyari cyatumye bahunga kiravuye mu nzira nibagaruke ariko rero gushika muri uno mwanya kubera amaradiyo yariko aravuga inkuru zijyanye n'ibyo bijyanye n'ihirikwa ry'ubutegetsi yaciye asubira arazima ubu ntariko aravuga ubu gushika izi saha abanyagihugu ntibabona neza ibintu iyo biza kurangirira ntibabona ingene biza guhera baba bariko baranezerwa bahimbagwa gushika ubu nta kintu na kimwe basa n'ababivuga ko babandanye n'ubu barindira ariko tuvuge aho mu kirundo akazi ko kuri uyu mugoroba kakomeje abaturage bari mu ngo zabo nta kibazo cy'umutekano mu mwanya wa mbere bamwe bameze nk'abafunga ibintu by'ububare bariko baradandaza abandi baramera nk'iba- nk'abafunga ibintu by'amabutike abandi bamera nk'abahagarika ibintu byo gutwara abantu na cyane cyane bibanda ku maradiyo ya- ataraherutse kuvuga kugira bumvirize ibivugwa ariko amaze gusubira kuzima niho baciye bamera nk'abasubira ku mirimo na cyane cyane buramatari amaze kuza akabwira yuko bosubira ku mirimo ariko rero n'ubu ntawovuga yuko imirimo iriko irabandanya ukuri kwamye n'ubu abanyagihugu baguma bari ku maradiyo na cyane cyane amaradiyo yo hanze ijwi rya amerika rfi canke amaradiyo yo mu rwanda kugira ngo bashobore kumva neza na neza ibyaba biriko i- biraba i bujumbura kugira bashobore kumenya ingene bashobora kwitwara muri rino joro Nshuti mwese mukunda radio ijwi ry'Amerika ibigano twabateguriye uyu munsi naha bigarukiye tuboneyeho kandi akanya ko gushimira injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma hamwe na Almas Fatuma Kalala wadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikro hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Eddie Rwema wayoboye ibiganiro bya none hagati aho mugire umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.